iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije washington dc kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona kiliziya gaturika mu burundi iravuga ko amatora atabaye mu mucyo no mu bwisanzure amasanduku y'itoramwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe uwo ni musenyeri joakim ntahondereye ukuriye inama nkuru y'abepiskopi mu burundi inkuru irambuye ni mu kanya umunyemari kabuga felicien uregwa ibyaha bya jenoside yitabye urukiko rwo mu bufaransa ikigo cy'ikoranabuhanga twitter kiraburira abantu kwitondera ubutumwa bwa perezida wa amerika anyuzaho naho ubufaransa bwabujije ibitaro gukoresha chloroquine nk'umuti uvura virusi ya korona ayo makuru n'ayandi twabateganyirije ni mu kanya tugumane amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi umunyemari w'umunyarwanda ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yongeye kwitaba urukiko uyu munsi pari mu bufaransa yahakanye ibyaha byose aregwa avuga ko ari ibinyoma thomas kamilindi inteko y'abacamanza batatu yasomeye ibirego kabuga imubaza niba abyumva neza kandi niba yemera ibyaha ashinjwa yavuze ko atabyemera yemeza ko byose ari ibinyoma ati nta mututsi n'umwe nigeze nica ahubwo twarakoranaga aburana mu kinyarwanda urukiko rugakoresha abasemuzi urukiko rurasuzuma niba kabuga agomba kuzohererezwa urukiko mpuzamahanga irahe mu buhorandi cyangwa arusha muri tanzania abavoka bamwunganira babwiye urukiko ko kabuga atizeye ko uru rukiko mpuzamahanga rwamuha ubutabera bukwiye bemeza ko rubogamye mu rwego rwa politiki bongeraho ko ashaje kandi arwaye kubera izi mpamvu zose basabye ko kabuga yazaburanishwa n'inkiko z'ubufaransa umwe muri aba bavoka be metro laurent bayon yabwiye abacamanza atura urukiko rurimo ruramubwira ngo genda uburanishirizwa ahandi hatari hano rurashaka kumutanga rwirengagije imyaka ye n'uburwayi afite kandi bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye abavoka ba kabuga basabye kandi urukiko kuba rumurekuye by'agateganyo nyine kubera ubusaza n'uburwayi nk'uko babivuga basabye ko n'ibizame bya adn yakorewe kugira ngo ubutabera bumenye ko ari we koko biteshwa agaciro kubera ko ngo atigeze abitangira uruhushya kabuga felicien yafatiwe aho yabaga ku mazina ataraye hafi y'i Paris umurwa mukuru w'ubufaransa ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kwa gatanu yari amaze imyaka makumyabiri n'itanu ashakishwa na tpir urukiko rwa loni rwashyiriweho u rwanda mu byaha aregwa harimo jenoside no gushishikariza rubanda gukora jenoside by'umwihariko ashinjwa kurema no guha intwaro interahamwe umutwe witwaraga gisirikari uregwa uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane mu rwanda amerika irateganya gukura abasirikare bayo muri afghanistan imbere y'igihe cyari cyarateganyijwe kubera ubwoba bwa virusi ya korona aloyizi bigirimana nibyo atubwira amasezerano leta z'ubumwe za amerika yari yarasinye n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri yatekanya ko izoba yagabanije abasirikare bayo kuva ku bihumbi cumi na bibiri gushyika ku bihumbi umunani n'amajana atandatu hagati mu kwezi kw'indwi yatekanya kandi ko bose bazaba bavuye muri afghanistan mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ariko umutegetsi akomeye mu gisirikare cya amerika yashikirije ko ubu abasirikare basigaye muri afghanistan bashyika ku bihumbi indwi n'amajana atanu kandi ko amerika iriko iraraba ingene yo kwihutisha kubakurayo kubera ubwoba bw'umugera wa korona uwo mutegetsi avuga ko abasirikare basanzwe bafite ibibazo by'amagara n'abakuze mu myaka aribo bazoshirwa imbere y'abandi mu gutahukanwa ubwa mbere umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe kwivuna abansi liyetena koloneli thomas campbell yashikirije kuri uyu wa gatatu ko naho bimeze uko leta ya amerika izobanza kuraba ingene umutekano wifashe muri afghanistan ikindi ngo abatalibani bategerezwa kwerekana ko bubahiriza ibiri mu masezerano basinyiraniye urakoze aloise noneho tujya mu bufaransa aho icyo gihugu cyabujije ibitaro gukoresha chloroquine nk'umuti uvura virusi ya corona thomas kamilindi arakomeza guverinoma y'ubufaransa yatangaje icyemezo cyayo mu igazeti ya leta no mu itangazo rya minisiteri yayo y'ubuzima gisheshe guhera uyu munsi iteka rya guverinoma ryari risanzweho kuva mu kwezi kwa gatatu gushize ryemereraga abaganga bakora mu bitaro bonyine gusa kuvurisha chloroquine abarwaye virusi ya korona barembye guverinoma y'ubufaransa isobanura ko yafashe iki cyemezo kubera impamvu z'umutekano w'ubuzima bw'abarwayi ubufaransa nicyo gihugu cya mbere gihagaritse chloroquine mu kuvura virusi ya corona nyuma y'aho oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivugiye ejo bundi kuwa mbere hashize ko ihagaritse igeragezwa rya chloroquine ku barwaye covid cumi n'icyenda nabwo ni nyuma y'aho ikinyamakuru cyo mu bwongereza cyazobereye mu by'ubuvuzi cyitwa the lancet cyatangaje ko ubushakashatsi bwimbitse bwerekanye ko chloroquine yongera umubare w'abapfa iyo bayinywa barwaye covid cumi n'icyenda kandi ko ibongerera n'ibibazo by'umutima perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump we by'umwihariko ari mu bategetsi bakomeye bo ku isi bemeza ko chloroquine ivura virusi ya corona icyorezo kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku isi yose barimo abagera ku bihumbi ijana muri leta zunze ubumwe za amerika honyine gusa
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadukurikira kuri interineti namwe mujye kuri weshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikira aya makuru mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tuyohereye mu burundi ahasigaye gusa iminsi irindwi ngo urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga rutangaze perezida uzasimbura pierre nkurunziza gusa kugeza ubu ishyaka seneri ritavuga rumwe n'ubutegetsi ntiremera amajwi yatangajwe n'akanama gashinzwe amatora kahaye insinzi ishyaka sndfdd ikindi kandi ukwinubana kurakomeje hagati y'abanywanyi ba seneri n'abo mu ishyaka sndfdd inkuru yakurikiranywe na radiyo ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na desire hatungimana i kigali mu rwanda abanyonyi b'imigambwe sndfdd na senel babandanya kurabana ayingwe n'ubwo mugwiseni wemeje ko intsinzi ari iya sndfdd umugambwe wari usanzwe uri ku butegetsi amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu ntara zimwe zimwe ni uko hari abanywanyi b'umugambwe senel muri kino gihe bazira kuba baratoye uwo mugambwe mu ntara ya ngozi abadandaza bo mu birabo bamwe bamwe bo muri zone ya rukeco muri komine busiga bategetswe kugara bagahagarika gucuruza babwirwa ko ataco bamaze muri iyo zone kubera bagirizwa ko batoye umugambwe senel urongoye iyo zone minani innocent yabwiye isoko ryacu ko agiye guhimiriza abanyagihugu kugira bagarukane umubano mwiza ahandi havugwa inyifato igamije guhohotera abasenere muri ubwo buryo ni muri komine mugongomanga aho umugambwe senere waronse amajwi menshi kurusha sndfdd abakozi ba leta bamaze kugabishwa ko bazokwimurirwa mu zindi ntara gukorerayo mu ntara y'akayanza naho muri komine gatara umunyamabanga w'umugambwe sndfdd muri iyo komine yitwariye abanywanyi ba senere bashika icenda imbere y'umushikirizamanza muri iyo ntara abagiriza kuba barakubise abantu hamwe n'uko biginye intsinzi bibaza ko bazoronka intsinzi imbere y'urugo rwiwe ariko rero mu ijambo evariste ndayishimiye yashikirije ahejeje gutorwa yasabye ko abanyagihugu bosenyera ku mugozi umwe umugambwe sdfdd ukaba kandi usaba abarundi bose ko mu gushyigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano nayo demokarasi mu burundi ntizokwigere ibaca mu myanya y'intoki aya matora natubera ikimenyetso cy'ubumwe ntihagire uwukindaga uwundi canke ngo yigunge ukudahuza kw'abanyapolitike ku bijanye n'ikiringo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abanyagihugu bakiha amabarabara biyamiriza ubutegetsi bwari bwiyongeye ikiringo bamwe bavuga ko butari burekuriwe n'amategeko n'ubu abantu bagumana ubwoba ko ishobora gushika maze bagatuma amaraso aseseka nk'uko vyagenze ico gihe n'ubu nyene ubwo abantu bafise ufatiye kuri ako kahise ko hashobora kuba imigumuko iyo nayo yofatira ku mugambwe senel utishimiye namba ibyavuye mu matora ukaba ugabirije kuja kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kuri uwa gatatu uvuga ko abanyagihugu banyazwe uwo bipfuza ko abatwara bigaragara ko ivyo biteye impungenge umugambwe watsinze amatora CNDD-FDD amakuru duhabwa na bamwe bamwe mu batwara uwo mugambwe mu ntara zimwe zimwe nuko bahawe itegeko ryo kubuza abanywanyi kwigina intsinzi baherezwe gutangarizwa na seni iruhande y'ivyo barabujijwe guteramira mu bunywero umwanya munini mu masaha yo ku mugoroba abanyagihugu barafise ico bahanura bagenzi babo bahurikiye mu migambwe abanyamigambwe twategerezwa kuba turi abantu twibuka ico tumaraniye ingene ikibano cacu ico dusana murazi ko ntawutagira ico asana n'uwu n'uwundi kugira ngo abanyamigambwe babane mu mwumvikano umuti wari woroshe mugabo kandi nuku- n'ugusohoza ntusoza cane bategerezwa kuwunywa uwo muti ni ukuvuga igihambaye n'igikwiye ni ico umuntu ad- amariye igihugu ni ukuvuga bategerezwa kugira ati iyi si teza kuri uwo mutwe bwa mbere na mbere tuyifise ku burenganzira twese hanyuma ntihagire uwumva yuko asumvye uburundi abandi hagati aha igipolisi kijejwe gukinga imigumuko kiboneka ko kimeze magabo mu kuguma kizunguruka mu mabarabara y'igisagara ca bujumbura no mu bisagara vyo mu ntara hagati nka ngozi gitega na rumonge aho isoko ryacu ryashoboye gushika abapolisi baba bakanuye maremare kandi ari benshi co kimwe n'abasirikare ariko ivyo ntivyabuje ko hari ikiziga c'umugabo akiri muto kitashoboye kumenyekana gitorwa ku ruzi ruzibazi rugabanya amakomine ya Rumonge na Bugarama muri iyo ntara ya Rumonge kuri wa kabiri. Hari n'inkoho zazindutse ziravuga nk'igihe cy'isaha zibiri z'agatondo muri kartiye ya Cibitoke iri mu gisagara ca Bujumbura. Abajejwe intwaro bavuga ko ari abasuma bari batorotse agasho kuri iyo zone ya Cibitoke.
urakoze desire tugumaho mu burundi aho kiliziya gatolika ivuga ko amatora aheruka kuba muri icyo gihugu atabaye mu mucyo no mu bwisanzure abepiskopi bayo bemeza ko indorerezi zoherejwe n'inama yabo zirenga ibihumbi bibiri magana arindwi zabonyemo utunenge twinshi pierre claver niyo nkuru arakomeza ishengero rya katolika mu burundi riremeza ko ryakurikiraniye hagufi amatora aheruka kuba ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato ibihumbi bibiri n'amajana indwi mu gihugu inama y'abepiskopi katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguye aho bashira ijisho kurusha ahandi icegeranyo abo bepiskopi katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe harimwo ukwiba amajwi kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi musenyeri yoakimu ntawondereye ni umukuru w'inama y'abepiskopi katolika uguhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo vy'ibyavuye mu matora ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba ugutorera abantu bapfuye canke abahunze ukwemera impusha zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpusha zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ku mabiro y'itora mwamwe ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi abo basenyeri katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitaba vyo gusa bahamagarira ubona ko yarenganijwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshikirizwa ko aribyo vyavuye mu matora ivyo ari vyo vyose uko dutera ivyatsi akarenganyo akariko kose niko twamirira kure ugukoresha igikenye nkuko twabivuze ubuheruka uzobabona ko yarenganijwe muri ayo matora aritura ubutungane maze nabwo bumutunganirize neza ku bindi nabyo muri iki gihe cy'inyuma y'amatora turasabye dushimitse abajejwe intwaro ko bohana abo bose bariko baratoteza abo babana babahora ko berekanye yuko badahuje nabo aho bahagaze muri politike eka mbere bateshe nabo babacambirwa kubigira ku itegeko rigenga amatora ryarekurira abitoza benshi kwiyamamaza umwenegihugu wese yari afise uburenganzira bwo kwitorera muri bo uwashaka gushika ubu umukandida amaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni agaton rwasa w'umugambwe sanele utunenge rwasa avuga ko afitiye ivyemezo ntawo dutandukaniye n'ivyo vyashikirijwe n'abasenyeri katolika aha yabishikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu Même euh, un aveugle reverrait. Les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats.
ati n'impumyi yobibona ibitigiri vyatangajwe nivyo biteranije bo nyene atabuze iyo babikuye bitizewe kandi bidahuye n'ukuri kw'abatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise vyerekana ko abatoye ahenshi baruta kure n'iyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ivyo abatoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twebwe tuzi imbere nta kindi twakora atari kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo iturenganure C'est de saisir la Cour constitutionnelle.
umugwiseni ujejwe gutegura amatora wowo ntoca hirya no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza pierre claver kazihise atwara umugwiseni yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfatakibanza vyavuye mu matora iyo nteguro rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bitaba amatora ari benshi baratora atamusunikano uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro vy'amatora imbere y'abaserukira abitoza n'abarorezi bose bavyifuza ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco ibiharuro ntabanduka vy'ayo matora atavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine z'ukwezi kuza hagati aho umugambwe uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce mirongo irindwi na tubiri kw'ijana nayo senel uronka ibice mirongo ibiri na bine n'uduce cumi n'icenda kw'ijana abitavye amatora barenga ibice mirongo umunani n'indwi kw'ijana pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze claver turacyari aho mu burundi aho ihuriro ry'intumwa zihagarara ibihugu byazo muri icyo gihugu ryasohoye itangazo rishima uburyo amatora yagenze rigasaba abafite ibibazo ku byavuye mu matora gukoresha izindi nzira zemewe n'amategeko ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu aloyizi bigirimana uwo mugwi w'abaserukira ibihugu ushikiriza ko bumvise ibiharuro mfatakibanza byavuye mu matora yo mu ndwi iheze bakaba bashima ko abanyagihugu bayitabiriye ku bwinshi uwo mugwi w'abadiplomate usaba ku nyungu za bose abanyepolitike gutorera inyishu ibibazo vyokwaduka muri aya matora baciye mu nzira zitekanijwe n'amategeko uwo mugwi umenyesha ko bazoba hafi y'abarundi mu nzira igana mu mutekano demokarasi ubutungane n'iterambere rirama mu itangazo bashikirije kuri uyu wa gatatu abo badiplomate batera intege abanyepolitike b'u burundi bahiganywe muri ayo matora kuguma batekanye banasaba kwisunga kandi akamo batewe na komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa afurika hamwe n'ubunyamabanga bw'ishyirahamwe mpuzamakungu oni babasabye kwirinda ico cose coza gitera umudurumbanyo no gushira imbere kuganira mu gutorera inyishu ivyo badahurizako bijanye n'amatora uwo murwi ugizwe na ba ambasadere ba afurika y'epfo w'ubudage ububirigi kanada ubushinwa misiri ubufaransa ubuyapani kenya nigeria uganda ubuholande ubwongereza ubuswise tanzania uwa repubulika ya demokarasi ya kongo turukiya umuryango w'ubumwe bwa buraya uhagarariye ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika hamwe n'abandi tuve mu burundi tuze mu rwanda aho ibihugu by'ubwongereza na leta zunze ubumwe za amerika bitavuga rumwe n'u rwanda ku nyito ikwiriye guhabwa jenoside yabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane inteko rusange ya onu n'u rwanda byifuza ko yitwa jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mu gihe amerika n'ubwongereza bashaka ko humvikanamo n'abahutu n'abandi bishwe bazira kudashyigikira jenoside yakorwaga claude ganza munyamagana nibyo atubwira ibihugu bibiri by'ibihangange nibyo biza ku isonga kuri izi mpaka zizamutse kuva ubwicanyi ndengakamere bugwiriye abanyarwanda ibyo ni leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza kuri iki kibazo cy'inyito leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko yifatanyije n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu gushyigikira umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kugira ngo ku mwaka utashye abazize jenoside n'abayirokotse bakibuka ubugome yakoranwe bahabwe icyubahiro kibakwiye mu nyandiko yashyizweho umukono na ambasaderi wa amerika muri oni yumvikanisha ko amerika ivuga ko igikomeye ku ntego yayo yo gufasha abanyarwanda gusigasira amateka n'ibimenyetso bya jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane isanga imwe mu ngamba zikomeye zafatwa mu kwirinda ko ubwicanyi bwibasira imbaga bwakongera kuba ari ugusigasira amateka y'ibyabaye hatabayeho kongera cyangwa kugabanya ku kuri kw'iby'amateka ubwayo yasize aha ni naho amerika igaragaza impungenge ku mpinduka zihera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza ubu ibona ko zigarukira gusa ku kuvuga jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yirengagije uburemere n'ingaruka iyi jenoside yagize ku yandi matsinda y'abantu ku bwa amerika hishwe abahutu n'abandi bantu benshi bazira kwanga kwifatanya n'abashyiraga jenoside mu bikorwa ku buryo kutabaha agaciro no kutabibuka byerekana kudaha agaciro isura nyayo y'uru rupapuro rwirabura mu mateka amerika ishimangira ko ishyigikiye igitekerezo cyo kuzirikana jenoside yabaye mu rwanda ariko bidahindura ukwiza uburyo jenoside yabaye mu rwanda yakozwemo isaba ibihugu byose guharanira ko amateka ya jenoside zabaye cyangwa ubundi bwicanyi bwibasiye imbaga atahinduka uko ibihe bigenda bihindagurika ahubwo hagomba kwibuka uwahitanwe n'uwarokotse ubwo bwicanyi wese no kugaragaza ukuri kuko byagenze bikaba igihamya ko kuko bifuza ko amahano nk'aya atazasubira ukundi amerika inasaba ibihugu byose gukorana n'inzego zasigiwe inshingano zo kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha harimo no gushakisha abanyarwanda umunani bataragezwa imbere y'ubutabera ngo baryozwe uruhare rwabo muri jenoside leta zunze ubumwe za amerika yumvikanisha n'ingufu nyinshi ko itishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhitamo inyito jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane byakozwemo inyandiko yashyizweho umukono na Kelly Craft uhagarariye leta zunze ubumwe za Amerika muri ONU isoza ivuga ko yifatanyije n'abanyarwanda n'umuryango mpuzamahanga mu kwibuka inzirakarengane zose zishwe muri jenoside yabaye mu Rwanda kandi yiyemeje gukora ibishoboka byose mu gukumira amahano nk'aya ngo atazongera kuba igihugu cy'ubwongereza nacyo gisa nk'ikitajya kure y'ibi ubwongereza bushima inteko rusange ya ONU kuba yarazengurukije imbanzirizamushinga y'icyemezo kuri jenoside yabaye mu Rwanda buvuga ko bushyigikiye byimazeyo kwibuka inzirakarengane zishwe muri jenoside yabaye mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kandi kuko kwibuka gukwiye kuzirikana inzirakarengane zose kimwe mu byo ubwongereza bushyira imbere ni uguhindura inyito jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane oni igashaka indi yumvikanisha n'abahutu n'abandi bishwe muri jenoside bazira kutayishyigikira ubwami bw'abongereza buvuga ko bwemera ko n'abahutu kimwe n'abandi bose bishwe bakwiye kutibagirana ikindi kibateye impungenge ni ikijyanye n'inzira n'uburyo kwemeza inyito y'iyi jenoside bikorwamo basanga hari icyuho mu kumvikana no kwemeza uyu mwanzuro ku nyito ya jenoside cyakora ubwongereza buvuga ko bwibuka amakuba yo muri mata igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kandi bwiyemeje guharanira ko ubugome nk'ubwo butazasubira ukundi u rwanda ariko rwo rusanga impungenge amerika n'ubwongereza bigaragaza nta shingiro zifite kuko ibi bihugu byifuza ko amateka avuga uko yagenze ariko bigasaba ibihabanye n'ibyo uhagarariye u rwanda mu muryango w'abibumbye avuga ko ibi bihugu byombi bigamije kugoreka aya mateka bikanirengagiza imyanzuro y'akanama ka oni gashinzwe umutekano ku isi n'ububasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda kandi ibihugu byombi byemera u rwanda rwongera kwibutsa ubusobanuro bwa jenoside nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na gatandatu kwica abantu b'itsinda rimwe gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu b'itsinda rimwe gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubu bigenderewe ugamije ko barimbuka bose cyangwa igice no gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwambura iryo tsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye kimwe muri ibi bikorwa bikoranwa umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu ubwoko ibara ry'uruhu cyangwa idini aba ari jenoside u rwanda kandi runashingira ku kuba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarushyiriweho rwaremeje ko hagati ya tariki esheshatu z'ukwezi kwa kane na tariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane harabaye jenoside yakorewe ubwoko bw'abatutsi mu buryo butagibwaho impaka cyangwa ngo bushidikanyweho u rwanda rushima ko amerika ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhare mu gukurikirana abagize uruhare muri jenoside rukanasaba ubwongereza kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho uruhare muri jenoside bari ku butaka bwabwo ruvuga kandi ko mu gushaka ubwiyunge nyabwo itariki ya cumi n'eshatu ya buri kwezi kwa kane yahariwe kwibuka abanyepolitike n'abandi bose bishwe n'ubwo batari mu bahigwaga ariko bakazira kwanga kwifatanya n'abashakaga kurimbura inyokotutsi tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho bwa mbere na mbere ikigo cy'ikoranabuhanga twitter kiburira abantu kwitondera ubutumwa perezida donald trump wa amerika anyuzaho thomas kamirindi nibyo atubwira twitter niyo mbuga perezida trump akoresha cyane buri munsi abantu benshi ariko bamurega ko avugaho ibinyoma n'amakuru atari yo no kwibasira abaturage aba basanzwe n'abanyapolitiki atavanguye nyamara ibi byose bibujijwe mu mahame bwite ya twitter twitter yagerageje akenshi kugarura perezida trump mu nzira y'ikinyabupfura n'ubwubahane ariko biranga gusa nta bihano yigeze imufatira ku mbuga ye ya twitter akoresha nubwo hari abantu batandukanye babisabye kenshi urugero umugabo w'umugore umaze imyaka makumyabiri apfiriye mu buryo bw'impanuka mu biro bya jo scarborough wo mu ishyaka ry'abarepublikani na perezida donald trump akomokamo icyo gihe scarborough yari depite mu nteko ishinga amategeko congress ya leta zunze ubumwe za amerika ubu ntacana uwaka na perezida trump trump aherutse kwandika kuri twitter ko ari we scarborough wishe uriya mutegarugori umugabo w'uyu mudamu yasabye twitter gusaba tweets ni ukuvuga ubutumwa bwa perezida trump yanditse kuri twitter avuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa twitter yaramwandikiye imubwira gusa ko ibabajwe cyane n'agahinda yatewe n'urupfu rw'umugore we ariko ntacyo yakoze ni ubwa mbere rero twitter noneho ifatiye ibyemezo perezida trump ariko nabwo ntifunze imbuga ye ahubwo yashyizeho uburyo bwo kubanza gusuzuma neza no kuvuguruza ubutumwa bwa trump biramutse bibaye ngombwa byatangiye ejo bundi kuwa kabiri perezida trump yanditse kuri twitter ko gutora mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha abaturage ba amerika bakoresheje inyandiko zinyura mu iposita binyuranyije n'amategeko kandi ko bishobora kubamo ubujura amajwi akibwa koko rero komisiyo y'igihugu y'amatora ya amerika iratekereza ko yakoresha ubu buryo niba icyorezo cya virusi ya korona gikomeje kugera mu kwezi kwa cumi na kumwe trump nta kimenyetso na kimwe atanga ku birego bye mu itangazo yashyize ahagaragara twitter ivuga ko ibi birego bya perezida trump bishobora kuyobya rubanda ku birebana n'uburyo bwose bwo gukora amatora maze ishyiraho inzira yereka abaturage aho bashobora kwisomera icyo yita amakuru nyayo arebana no gutora bakoresheje inyandiko zinyura mu iposita amahame ya twitter abuza abayikoresha gutambutsa amakuru y'ibinyoma cyangwa ashobora kuyobya abantu no kubatera ubwoba kugira ngo batajya gutora ariko kugeza ubu twitter yari itaravuguruza ku mugaragaro amakuru abeshya ayo ari yo yose usibye ku cyorezo cya virusi ya korona yonyine gusa trump yashubije kuri twitter avuga ko iki kigo cy'ikoranabuhanga kirimo kivanga mu matora makumyabiri makumyabiri y'umukuru w'igihugu ati twitter irimo iraniga uburenganzira bwa muntu bwo kuvuga icyo ashaka nka perezida sinzareka bibaho umuyobozi w'ibikorwa byo kwiyamamaza kwa perezida trump muri aya matora brad pascal nawe yanditse kuri twitter ati iki kigo cy'ikoranabuhanga kirabogamye mu rwego rwa politiki nibyo byatumye duhagarika guhitishaho ubutumwa bwacu bwose bwo kwiyamamaza nyamara rero burya twitter niyo yafashe icyemezo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize cy'uko nta butumwa bwa politike bw'uwo ari we wese izongera kwemerera kuyitambukaho abantu bakiriye bate icyemezo cya twitter cyo kugenzura ubutumwa trump ayinyuzaho joe biden wizeye kuba kandida w'ishyaka ry'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu ataha mu kwa cumi na kumwe yatangaje kuri televiziyo cnn ko yemera ko imbuga nkoranyambaga zikwiye koko kuvuguruza ibyo perezida atangaje abeshya naho senateri josh hawley wo mu ishyaka ry'abarepublikani we yabwiye televiziyo fox news ati kuki ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga bikoresha amafaranga y'imisoro y'abaturage mu gukumira ubutumwa bwa bamwe na bamwe bo mu ishyaka ry'abarepublikani by'umwihariko abanenga ubushinwa urakoze thomas kamirindi nshimiye mwe mwese mwaramuduteze amatwi na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na fatu alimas karara yarahagarariwe na frederic nkundikije ijwi ni rya jeffrey mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe